mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo hirya no hino ku isi arakurikirwa n'avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru reka aya makuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri sudani abantu mirongo itanu bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bigometse kuri leta ba rapid support forces rsf mu biturage byo muri leta ya al jazira ibi byemejwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu ibiturage byibasiwe birimo al sariha na azrak ahabera imirwano ikaze guhera ku wa gatanu biremezwa n'umuryango wegeranya inkunga zo gufasha abibasiwe n'intambara muri sudani uwo muryango uvuga ko mu mudugudu wa al sariha wonyine hapfuye abantu mirongo itanu abandi magana abiri barakomereka uyu muryango ukomeza utangaza ko kubera urusaku rwinshi rw'amasasu abakomeretse badashobora kujyanwa kwa muganga ikindi ni uko kubera ko nta tumanaho rihari bigoye kumenya umubare nyawo w'abapfuye n'inkomere ku wa gatanu sendika y'abaganga muri sudani yasabye umuryango w'abibumbye gutegeka ko haboneka inzira yo kujya kugera ku nzirakarengane ziri muri iyo midugudu bavuga ko zirimo gukorerwa jenoside iyi sendika yagaragaje ko ingabo z'igihugu zidashoboye kurinda umutekano w'abasivili amakuru ava mu nzego z'ubuzima yerekana ko ibitaro byinshi muri utwo duce byategetswe gufunga intambara hagati y'ingabo za leta ya sudani n'umutwe wa rsf wigometse imaze guhitana abantu hafi ibihumbi ijana mirongo itanu abandi babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu byabo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byasabye israheli na irani gucisha make nyuma y'uko israheli igabye ibitero by'indege ku bigo bya gisirikare bya irani mu bice bitandukanye irani ivuga ko ibyo bitero byahitanye abasirikare bayo babiri israheli ivuga ko byari mu rwego rwo kwihimura kuri irani nyuma y'uko icyo gihugu nacyo kigabye ibitero ku butaka bwa israheli mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi uburusiya n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byo birashinja israheli gukomeza amakimbirane mu karere amerika yasabye irani guhagarika gutera no gushyigikira imitwe itera israheli no guca ukubiri n'urugomo nta yandi mananiza abayeho Sean savet uvugira akanama gashinzwe umutekano muri perezidansi ya amerika yabwiye itangazamakuru ko ibyo israheli yakoze biri mu burenganzira bwayo bwo kwirwanaho bitandukanye n'ibitero irani yagabye ku butaka bwa israheli byibasiye imijyi ituwe cyane yagize ati ni intego yacu kwihutisha inzira ya diplomasi no gukuraho icyatuma intambara ifata indi ntera mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati minisitiri w'intebe w'ubwongereza Keir Starmer nawe yasabye impande zombi gutuza ahamagarira irani kutihimura uburusiya bubinyujije mu muvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga maria zakarova nabwo bwahamagariye impande zombi gucisha make no kwirinda ko ibintu bijya irudubi bigakwirakwira akarere kose ibindi bihugu byamaganye ibitero israheli yari ayigabye birimo arabiya sawudite yaburiye ko batarebye neza akarere kose gashobora kwisanga muri ayo makimbirane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri vuwa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru arambuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubutegetsi buriho bukomeje ubukangurambaga bwo kugerageza guhindura itegeko nshinga bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baramagana icyo cyifuzo ni inkuru y'umunyamakuru jimi shukrani bakomera ishyaka idps riyobowe na perezida felix tshisekedi rivuga ko guhindura itegeko nshinga ari imwe mu nzira zishoboka zo gusubiza igihugu ku murongo risobanura ko kuba igihugu kitagira umutekano ari ukubera ko ubutegetsi bwabanjirije uburiho bwashyizeho itegeko nshinga ibanga rititaye ku mibereho y'abanyekongo ubwo yari mu mujyi wa kisangani kuwa gatatu ushize perezida felix tshisekedi yabwiye abanyagihugu ko iryo tegeko nshinga ritabereye igihugu cyane ko ryandikiwe mu mahanga hatitawe ku nyungu z'abanyekongo akoresheje amagambo y'iringara perezida tshisekedi yagize ati twese turi abanyekongo kandi tuzi uburyo kuva mu myaka ya za mirongo icyenda ibintu byakomeje kuzamba cyane aha mu gihugu cyacu itegeko nshinga turimo gukoresha ubu ntabwo ryubahiriza uburenganzira bw'abaturage cyane ko kuva dukoresha iri tegeko ubuzima bwacu bwakomeje kujya mu kaga gakomeye cyane ibi bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kuko bitakunze ko ubuyobozi bwatubanjirije bwita kuri iki kibazo no kugishakira umuti urambye niyo mpamvu twebwe tubona ko ibi byose bigomba guhagarara abaturage bakabaho mu buzima bwubahiriza uburenganzira bwabo aya magambo ya perezida Tshisekedi yakiriwe bitandukanye n'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cyane ko aribo bakozwe n'intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi buriho aba baturage bo mu burasirazuba bavuga ko ibi ari ukuzana amacakubiri no guhagurutsa abakwifuza kurwanya ubutegetsi Au contraire, on est en train de voir le président de la République insister turimo kubona perezida w'igihugu avuga cyane ku byo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu cyacu twebwe abaturage b'abakongomani ibi ntacyo bishobora kutugezaho kuko intambara zabaye muri kongo cyane hano mu burasirazuba ariko ntabwo byigeze bitanga igisubizo kirambye itegeko nshinga ryacu ntekereza ko nta kibazo rifite mu kuba intambara ziri gukorwa mu burasirazuba ahubwo ikibazo ni ubuyobozi buriho ibyo ntabwo tubishaka icyo abaturage bakeneye ni uko umutekano wagaruka ibyo guhindura itegeko nshinga bakabyibagirwa cyane ko turi mu bihe by'intambara perezida Tshisekedi akeneye kuramba ku butegetsi kandi nibyo ahora avuga iyo ahuye n'abaturage En fait, il est, il est incapable de répondre aux besoins de la population. Il cherche tout le temps les excuses. Et moment...
abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bashyigikiza impinduka ahubwo babona ko zigamije kongerera manda ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe irimo kugana ku musozo uyu ni Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi Chapwe tubona yuko ibintu byo guverinoma ya gisegeti irimo twe tubifata nk'ubusazi aho igihugu kigeze buno intambara ziri hino no hirya umutekano ntabwo uhari ariko guverinoma ya idps iri gushaka kugira ngo izane poroje yo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu twe tubona yuko gisegeti n'uwamuha n'imyaka ijana n'uwamuha n'imyaka igihumbi iki gihugu ntabwo yashobora kukiyobora ese ninde wemerewe guhindura itegeko nshinga muri kongo ijwi ry'amerika yavuganye n'umunyamategeko sositene ngabo nziza wo muri kivu ya ruguru akaba n'umusesenguzi wa politiki ya kongo ni bande bakwiye gusaba y'uko itegeko nshinga rihindurwa uwa mbere ni umukuru w'igihugu afite uruhusa rwo kuba yasaba y'uko bahindura itegeko nshinga undi ni guverinoma cyangwa se nka minisitire cyangwa se premier minisitire agomba gushyira icyo kibazo hagati y'abaminisitiri bagenzi be nuko inama y'abaminisitire ikaba ya bagaporopoza yuko hahindurwa abandi nyine ni abadepite n'abasenateri e, buri cyangwa se sena abayigize igihe bemeye basabwe n'umwe muri bo depite cyangwa se senateri bakwiye gusaba yuko itegeko nshinga rihindurwa uyu yongeraho ko kuba igihugu bukirimo imvururu z'umutekano muke bidakwiye ko itegeko nshinga ryahindurwa ni ibintu bidakwiye mw'iyi periyode turimo ikintu kiduhangayikishije nk'abakongomani mw'izi minsi abakongomani bifuza kuba babona umutekano nibyo guhindura amategeko itegeko nshinga ntacyo itegeko nshinga kurihindura byafasha ku bakongomani muri iki gihe itegeko nshinga ntabwo uburyo rimeze ariryo rituma guverinoma itahashya umwanzi cyangwa se ngo ikore inshingano zayo mu mwaka wa bibiri cumi na gatanu ubwo manda ya perezida joseph kabila yari irangiye ishyaka rye pprd ryari ku butegetsi ryashatse guhindura itegeko nshinga icyari kigamijwe kuri iyo nshuro ko ari ukongera manda y'umukuru w'igihugu ariko byose byaje kwamaganwa n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe kandi udps rya perezida cisekedi ryari mu yanze kubabaho impinduka icyo gihe habayeho imyigaragambyo mu gihugu hose yewe n'abantu benshi batakaza ubuzima bwabo kubera kurwanya icyo gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tuve muri kongo tunyarukire mu burundi abantu barenga miliyoni n'ibihumbi magana arindwi bamaze kwiyandikisha kugira ngo bazatore abadepite n'abajyanama b'amakomine ariko bamwe mu baturage n'abayobozi b'amashyaka baragaya ko kwiyandikisha byagizwe itegeko ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Desire Hatungimana igikorwa cyo kwandika abazitabira amatora y'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine y'itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu cyatanguye igenekezo rya mirongo ibiri na kabiri za kuno kwezi kirabandanya mu gihugu cyose kugeza kuri uno wa kane nk'uko vyashikirijwe na prospere ntawugwami yarongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uno wa gatanu yabamenyesheje ko abarenga gato umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi bamaze kwiyandikisha ku miliyoni zitandatu zitezwe ntawugwamiye yaboneyeho no guhimiriza abatariyandikisha kwitabira icyo gikorwa abo batariyandikisha hirya no hino mu gihugu bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye uyu munyagihugu yabwiye ijwi rya amerika ko iyo ugiye gusaba ikintu muri komine utagihabwa uterekanye agapapuro wiyandikishirije ko kandi icyo kiringo kitararangira akabona ko ari akarenganyo amenyesha ko bamwimye ifumbire n'imbuto yarihiye kubera atariyandikisha nonera se barundi kuko siwe yabatumye ngo kugira ngo ngo umuntu aronke amase ngo banze kuja mu vy'amatora eka uwo ari we wese umurundi wese afite uburenganzira bwo kuronka amase kuko yara yarihiye atanga mu dufaranga twiwe kandi yikokoye nimba umuntu atagombye kwiyandikisha n'ubundi ntacaja kwiyandikisha ngo ni ukugira aronke amase atavyiyumvamwo ntukubaho bamwiza kuri abanyagihugu batakirwa n'inzego zijejwe intwaro kubera batariyandikisha ntawe ugwamiye abona ko ari bisanzwe kandi vyumvikana mu ntumbero yo kubahimiriza kwitabira igikorwa catunganije buteganijwe na leta ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata ivyashikirijwe na prosper ntagwamiye ntaho bitandukaniye n'ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ku munsi wa kabiri avuye kwiyandikisha hariho abibaza yuko ari uburenganzira si uburenganzira gutora si uburenganzira gusa ni n'itegeko kuko wase gutora mu bisanzwe wawe reka ikomeye nk'icyo gihugu nturimwo ntibikuraba iby'icyo gihugu mu migambwe imwe imwe yemewe n'amategeko mu burundi baranegura indongozi zidatunganiriza abanyagihugu kubera batariyandikisha gaspar koba ko arongoye umugambwe intadohoka abona ko ibiriko birakogwa ari iterabwoba ni amakosa ahambaye ni amakosa mabi ni amakosa agayitse none urinze kuvuga ngo banza uzanire shi iyo mitego izo nzitizi za ntambamye nyene abanyepolitike n'abandi baza kwitoza baguma biyamiriza bavuga bati kura intambamyi kura inzitizi mu nzira umuntu wese arafise uruhusha rwo kwiyandikisha ata kintu na kimwe kindi kibaje gusabwa no mu bwambwe apde babona ko agateka ka muntu kariko karahungabanywa bishikirizwa na banza widonde gabriel arongoye apdr gushika iyi saha nta ngingo ya leta irasabwa kwiyandikisha ari ku nguvu kandi ko ikiringo kigihari gushika itariki mirongo itatu n'imwe ntawusabwa rero amananiza kugira aronke ibyo afitiye uburenganzira muri rusange abajeje intwaro boba guhimiriza abarundi ntabwo bafatira ibihano ko bashobora kuronka ibyo bafitiye uburenganzira ari uko berekanye agapapuro ko kwiyandikisha deni bashimiye ibusa umwigisha wa kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike amenyesha ko uburundi ari igihugu kigendera ku mategeko ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ryemejwe n'abanyagihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu ngingo ya mirongo umunani ndwi rigira riti uburenganzira bwo gutora burubahirijwe bashimiye ubusa avuga ko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro iyo rero bavuze uburenganzira ntibaba bavuze itegeko gufata umuntu atiyandikishije ukamwima uburenganzira ahabwa n'amategeko ni ukuvuga ubuhonyanze uburenganzira bwiwe nta muntu n'umwe guhera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ku muntu wo hasi umukuru w'umutumba wo hasi afise uburenganzira bwo kuvuguruza ibyanditswe mu ibwirizwa nshingiro mu gihe mu ibwirizwa nshingiro hacanditse yuko ukuja gutora ari uburenganzira ntidushobora kubyitiranya n'itegeko deni bashimiye ubusa arafise icyo ahanura abajejwe intwaro igishobora gukorwa ni ukubwira abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru no ku rwego rwo hasi bose bagahimiriza abenegihugu bakabasobanurira neza icyo bahomba mu gihe batagiye kwiyandikisha ngo bazoje mu matora bakabereka neza yuko kutaja mu matora ari ukwiyaka uburenganzira ari ukureka abandi ngo bagushirireho abazokurongora kandi nawe wari ubifitiye uburenganzira bwo kubikora uwo muhinga mu vya politike aranahimiriza abajejwe amadini abo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abarongoye imigambwe guhimiriza no kwigisha abanyagihugu akamaro ko kwitorera indongozi atagahato desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza nshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye muri kumva kuri mikoro ngikaremera patrick mbahaye ikaze ikibazo cy'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu ni ikibazo gihangayikishije isi muri rusange cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ndetse n'u rwanda rurimo abana b'abakobwa usanga batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo gutwita inda zitateganyijwe abayobozi b'inzego zinyuranye bashyira imbaraga nyinshi mu kurwanya iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu nyamara aho kugabanyuka kw'imibare y'inda zitateganyijwe usanga rimwe na rimwe hari n'igihe iyi mibare yongera kurusha mu mboni z'abakurikiranira hafi politiki n'ubuzima bwa buri munsi mu rwanda basanga iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu ari ikibazo giterwa n'impamvu irenze imwe harimo n'icyuho mu mategeko atuzuzanya inshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere twakire mugenzi wacu ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko
ukeje kubusura umufantirimo veneriga nterinda ntabishaka igaragaye urankwepa leta y'u rwanda yagiye ishyiraho ingamba zitandukanye zo kwigisha ndetse no kwegereza abaturage serivisi zibafasha mu kwirinda inda zitateganyijwe ariko na n'ubu umuti w'iki kibazo nturaboneka zimwe mu mpamvu zitangwa harimo kuba abana b'abakobwa batangira kwishora mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bakiri bato bityo bamwe muri bo bikabaviramo ibyago byo gutwita cyangwa bakanahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo sida imitezi na mburugu indi ni amakimbirane mu miryango miryango harimo intonganya kurwana hagati y'ababyeyi ubusinzi n'ibindi bisobanurwa nk'intandaro nyamukuru ituma abana bishora muri izo ngeso kuko abana batakariza uburere bakabura iby'ingenzi baba bakeneye kugira ngo babeho bishimye byibuze mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ingengo y'imari bibiri makumyabiri na gatatu bibiri makumyabiri na kane abana magana atanu na cumi n'umunani nibo batewe inda mu karere ka gatsibo ni imibare yagaragajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo mu kiganiro n'itangazamakuru cyari kigamije kugaragaza ishusho y'akarere muri iki gihe nk'uko bikubiye mu nkuru y'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi muhazi yacu akadomo rwa kuva muri nyakanga kugeza mu kuboza haba ari uw'abana b'abakobwa babyaye bagera kuri magana atanu na cumi n'umunani bari mu byiciro by'imyaka itandukanye abafite imyaka hagati ya cumi n'ine na cumi n'irindwi bari harimo abana ijana na mirongo irindwi hanyuma abafite cumi n'umunani na cumi n'icyenda bari magana atatu mirongo ine n'umunani hari icyahindutse ugereranyije n'umwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu kuko mu mezi atandatu ya mbere bari bafite abangafu hafi magana cyenda bamwe mu batuye muri aka karere basanga hari impamvu zihatse izindi zituma abangafu baterwa inda bakomeza kwiyongera hari ababyeyi bataganiriza abana babo ku makuru ajyanye wenda n'ubuzima bw'imyororokere bagatwara inda zitatekanyije mubona ari izihe mpamvu nyamukuru zituma inda ziterwa abangafu zidasiba kwiyongera muri aka karere impamvu ya mbere mbona abantu b'urubyiruko muri iki gihe bashaka kubaho mu buzima bworoshye ntibashaka kubaho bavunika abana b'iyi minsi nabo ntibacyumvira ababyeyi ngo bari muri viziyo umubyeyi amugira inama akavuga ati wowe uruwa kera nturi uwo muri viziyo bigatuma umwana akora ibyo yishakiye hari n'abavuga ko gukoresha agakingirizo bitagezweho ese ko abana batunga agatoki ababyeyi bavuga ko namwe mwadohotse ku nshingano byaba ari byo nakwita nk'urugero njyewe umukobwa wanjye yiga mu wa gatatu seni segonderi ariko mfite namugurira telefone namuha agatelefone kano kano kano ke gatoya nkamugura k'ibihumbi bitandatu kugira ngo njye muhamagara mubwire niwe ndafata kankoza amafaranga uhahira abantu bari na bawe ugira ute igihe ntari hafi nagiye mu kazi ariko bitigutangaza afite telefone ya taci igura ibihumbi mirongo itandatu naramubaje si iyi telefone kujya ku ishuri nkanabwira telefone ntoya nkabafite taci wayikuye hehe arangije aho arambwira ngo ubundi wowe uranshinga umubaza telefone nayikuye ntaramwihuriye ugasanga ahubwo no mu rugo niwe usumye amategeko uri umubyeyi arara aravuga wavuga ngo ngewe nzayakuririmba urajya nko mu muhanda nka nimugoroba utari mutaha ugasanga nta bakobwa b'urubyiruko n'insoresore n'abakobwa nabo bihagarariye mu muhanda saa tatu saa yine wavuga ugasanga ndahimba n'abaturanyi banavuga tewe ubundi nk'iki ngiki cyakinshaka biki data warambyaye biryo rahase ry'utuntu twa hato na hato bishobora gushingirwaho koko nk'impamvu nyamukuru akenshi na kenshi cyane cyane nk'abageze muri za siniya akora ibishobora byinshi agasaka telefone ariko ngo telefone azayibone ko nta kazi agira azayikura he nawe n'umuhungu akamushuka ati mfitanga bitatu ntabwo azabyanga pe urubyiruko rwabona ngo iki gihe ntabwo rwumvira ababyeyi kenshi nako hari n'ababyeyi nabo usanga ari ntibindeba ku bwa josefu hakuzwe umuremyi umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ibinyamakuru byo kuri murandasi umuryango ukunda gukora inkuru n'ibiganiro ku buzima na politiki by'igihugu asanga hari ibitanoze haba mu mategeko atuzuzanya ndetse no kudaha umwanya abo bireba ari bo bangavu umwana arafite uburyo bwo gukomera gukomunika n'abandi bafite uburyo bwo gukora ingendo so uko abantu rero hari ibiza ariko bikagira n'ibindi bizana ntabwo ababyeyi cyangwa se igihugu mpamya ko kigeze cyitegura ibishobora kuzazanwa iyo telekomunikasiyo yoroshye ko turi kujijura abanyarwanda ko turi kubaha uburyo bwa edikasiyo uburyo kubafungurira ku isi muri rusange twari twiteguye ibyo bizazana ko twahindutse mu mibereho umwana ashobora kujya kwaka akazi agakorera ikigali ataha umwana w'umunyeshuri ashobora kuba mu kigo ari egisiterine ko ababyeyi nabo bashobora kubaho umwe ari guhiga n'undi ari guhiga nkurikije uko babyita ugasanga abana babayeho gutyo buri umwe umwe azinduka ajya guhiga ajya guhiga usanga ubwo abantu bahuraho nijoro abantu bari bariteguye ibishobora kuzavamo ikindi ibyo byose byarahindutse ariko ntitwahinduka mu myumvire birasaba ko twumva ikibazo mu buryo duha uruhare ba nyirarura rubyiruko bariya abana ese niba uri kumubwira ngo ariga akabona uwarangije yirirwa yicaye ku kabari kutarize akabona utarize byibuze bafite moto akabona afite yigeze asobanurirwa ubuzima aho bugana byose mutubwire ni ikibazo kitari gishya ni ikibazo kigenda gisa naho kiba ngarukamwaka mubona mu by'ukuri iki kibazo gishingiye kuki hari byinshi rero tu natwe ubwacu tutabona uko dusobanura ahubwo tukazana za mezire za kera tuzakazana za ngamba ngo ziremereye or aho isigana ikintu kiba kigenda kitambuka cyoroshya ni uko gukanira nabyo bigezeho bigata agaciro kabyo naho ubundi kubyara ntabwo mbona ko ari ikibazo turi kubona ikibazo ko ari ingaruka aho kubona ikibazo aho cyahereye ko tubwira ngo ababyeyi baganirize abana ababyeyi boke babayeho bate ese byibuze igihugu gifite politike ya rusange ihurijwe hamwe igenga urubyiruko byareberwaho gusa cyangwa no muri politiki zigenda zishyirwamo naho haracyarimo ikibazo cyangwa se mu zindi nkingi mushobora kubonesha imboni yanyu dufite amategeko apfuye ku buryo atuzuzanya uburyo bw'amategeko amwe n'amwe mu kurinda abatarageza imyaka mu kurinda ziriya nda icyo twita ngo inda zitateguwe hagombye kubaho n'amategeko yuzuzanya ntabwo ngewe nzareka kubyara cyangwa se bishoboye kubyara kuko itegeko rimbuza nagombye kuba ntashoboye kubyara kuko ari natire kuko nibiba ntagaruriro wagombye kunyitaho ukamenya natire yanjye iyo urebye neza usanga aba bana batwita b'abangavu ibibazo bafite bibakomereye bisigara ari amategeko kurusha abazi bateye uriya mwana ntabwo aba ashobora gufungura konti imyaka ngo bitaragera ntabwo aba ashobora kwaka akazi aho ariho hose ntiyanatembera ngo ave hano mu rwanda ajye guhahira umwana we muri uganda cyangwa hehe nta myaka y'ubukuru afite nyamara yaratanze ubuzima ntiyarega umuntu mu rukiko ntiyakwandikishaho imitungo bamuhaye ntiyakurikirana indishyi ntiyakwitangira ikirego wa mwana arasabwa kumwandika kuri sekuru ingamba rero kuvuga ngo ababyeyi ntibigisha abana cyangwa ababyeyi generasiyo yabo iri inyuma cyane n'iy'aba bana egisperiyanse abana babona ababyeyi ntibanayifite twagombye kureba rero iyo gapu ihari ababyeyi niyo tusaba ababyeyi ngo baganirize abana dufite imfashanyigisho zihari bari buhereho tuvuga iri nashono noneho ibindi baganiriza abana rero usanga bishingiye ku muco kandi ntabwo turi muri leta igendera ku muco uretse uruhuri rw'ibibazo abangavu bahura nabyo iyo batwaye inda nko guta amashuri ihungabana rikabije ubukene kwiheza mu rungano ndetse no mu muryango nyarwanda bakunze kandi guhura n'ikibazo cyo kubyara abana batagishije ku gihe bafite ibiro bike ndetse n'ibibazo byo mu mutwe ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo butangaza ko buri mu ngamba zo guhangana n'iki kibazo binyuze mu kwigisha abangavu aho muri iki gihe basigaye babaha umwanya munini bakanabaha ubwisanzure ku buryo babasha gutanga amakuru bakanabaza ibibazo byose bashaka mu midugudu yose mu bindi bikorwa bakoze ni icyitwa umudugudu ku ishuri aho abana baturuka mu mudugudu umwe iyo bageze ku ishuri bamenyana ubuyobozi bakabakurikirana bakajya bahurira hamwe hagamijwe kubakurikirana no kureba ko badasiba ishuri kumenya ibibazo bagira mu buzima bwa buri munsi n'ibindi byinshi hanashyizweho kandi abakozi babiri bihariye bashinzwe gukurikirana ibibazo by'abana aho barimo umukozi wihariye ukurikirana ibibazo abana bo muri aka karere bafite ndetse n'umunyamategeko bahawe n'umufatanyabikorwa ushinzwe gufasha abana mu mategeko nyindishyi imyunure mu kiganiro ejo
inshuti mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda z'imburagihe bugabanuke mu buryo burambye mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe
duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira patrick na zahabu ntirere nawe abwira rufredi ko inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bite ubu nimukurikire umukino
uwiteka mana nyirizuwe uwiteka himbara habwa icyubahiro habwa ishimwe mana ariko umwana ishobora byose ese ma uba azaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa yezu rakogozwa abantu bo mu isi umva ndi kwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira azarongora umuzungu se maye azibesha arongora umunyamuhiri Eh, eh, oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero ba se bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira akivuka buri munsi nzajya amuha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turajya kwa muganga unuka inzoga Eh, aha reka rekeraho da rekeraho nyine naye mbarwa nka kabya kanishakiraga Ahubwo nanjye agasamusa tugenda dushakamo n'isomero ehe usome gake mukapa ko uramenye ntiwongere gusinda utagwa nk'uko ejo wabirindutse wasinze si we se wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira agahungu kacu gusa urumva hari ikosa nakoze ra erega byari bikwiye ikibazo ariko uzi ko nari maze imyaka irenga makumyabiri nifuza agahungu wa kagobaye ahubwo se kuko atateye tugeri noneho ntabwo kamenya ko mara we we bagahungu kaje
dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki ku nda we ariko se wamugani ko kadatera utugira bwitonzi ubuse uhora useka uhora ugenda se sheri nidutaha noneho ureke iriya hene tuyibage dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa buriya ni imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu umva cya tugenda ya tugenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse ana mariya aramwaye aramwaye wumve ngo aramwaye ubuse iyo ntigira inama yo kumwarika sinari kuzapfa nsize ubusa umva ye usize ubusa se nta mukobwa ufite umukobwa se amaseke umva re se twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na kristina muri koperative ibyo birabareba yewe tugende Eh? mu nda yawe uhetsemo icyubaro sha Ahubwo gahise gatera umugeri.
gutwita umuhungu Eh, umva mubwire ntiwibagirwe kubwira muganga ngo akurebere igitsina cy'umwana Sinabyibagirwa.
Eh, nubwo tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ahaka tuzabyina neza dutambutse tuzapamba cyane tanana twirinde mu ngeri zose
shuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye ede rwema